صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جريا جلق بدر الرحمن الرحيم رحمة أسارة Akkuma duraan beeksisni ayyaanni Idaal Faxir arraa amantoota Islaamaa biratti sadarkaa addunyaatti kabajamee oole. Ayyaana kana kan ilaaleen pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa dhaamsa dabarsaniin Misheelii fi ani Musliimota Yuunaayitid Isteetsiif naannoo addunyaa kanneen ayyaana Idaal Faxir kabajan maraan baga ittiin isin ga'e jennaa jedhan. Baatii dabre kana keessa musliimonni kabajaa amantii isaaniitiif qaban kadhannaaf tajaajila akkasumas soomanaan mul'isuudhaan firoottan isaanii waliin dabarsan hedduun keenya michoota waayiloota keenya hojii musliimota ta'an waliin sooma hiikuudhaaf carraa argannee jirra. Lammiiwwan Siiriyaa kanneen miliyoonaan lakkaa'aman dabalee hedduun garuu ramadaana qe'ee isaaniirraa buqqaa'anii dabarsan. Lammiiwwan Siiriyaa kanneen akkasii gargaaruudhaaf yeroo idii kanatti Yuunaayitid Isteets gargaarsa doolaara miliyoona dhibba tokkoof miliyoona sagaltamii shan itti dabalaan gumaachitee jirti. Musliimota maraan ayyaanni kun kan gammachuuf eebbaa isiniif haa ta'u iidii mubaarak jennaa jedhan. Gama kaaniin immoo daarektarri VOA David Ansor akkas jechuudhaan dhaamsa dabarsan.
Assalamu alaikum. I'm David Ansor, the director of the Voice of America in Washington, D.C. On behalf of everyone here at VOA, I want to wish our Muslim viewers and listeners Eid Mubarak.
Assalaamu alaikum. An Daaraktara Raadiyoo Sagalee Ameerikaas Waashingteen DC jiruuti. Waayiloota koo hojii VOA keessa jiran mara bakka bu'uudhaan musliimota sagantaa keenya dhaggeeffataniif daawwatan maraaf ayyaana gaarii Eid Mubarak hin jedha. Yeroo baatii Ramadaanaa kana keessa gaazexeessonni keenya oduu akkasumas odeeffannoo musliimonni naannoo addunyaa jiran attamiin baatii qulqullaa'aa kana akka kabajan ibsu isiniif dhiyeessaa turan. Yeroo haareffamaa waliin qooddannaa kanatti oduuwwan dabarsinu walitti nu dhiyeessu jennee abdanna. Qaama dhaggeeffatoota keenyaa akka sadarkaa addunyaa ta'uu keessaniif galatoomaa jenna. Ammas Eid Mubaarak jedhan. ayyaanni daalfaxir inni kuma tokkoof dhibba afurii soddomii afraffaan arra finfinnee keessattis kabajamee jira yeroo kabajaa kanatti amantoonni islaamaa hedduun mormii dhageessisaa turan jechuudhaan mallaskaachuu ammaa gabaasee jira tujubeetu dhiyeessa.
ayyaanichi bakka itti kabajamu isteediyemii finfinneetti uummanni yaa'uu kan jalqabe ganama barii ta'uusaa kan ibsu ganama sa'a lama dura daandiiwwan naannoo sana turan guutuu isaaniiti daandii booleerraa hanga waltajjii masqalaatti uummati daandiirra guutee argama. biilsa dambal jedhamee beekamu dura poolisiin keellaa sakatta'aa tokko dhaabee jira achittis dhiiraaf dubartiin sakatta'amanii gara waltajjii masqalaatti qajeelu daandii gurguddaa gamasitti geessu cinas keellaa wal fakkaatutu dhaabatee argama waltajjii masqalaatti uummati yaa'us utuu achiin ga'in sakatta'ame bakkatti sagadu barbaaddata asii qabee gara sirni sagadaatti geggeeffamu isteediyemii finfinnee ga'uun hedduu rakkisaa ture uummati daandiirra turanis. akkuma sirna sagadaa jalqabameen sagalee mormii dhageessisuu eegalan sagaleen keenya haa dhaga'amu diraamaan jiru haa dhaabatu kijibiin nu nuffisiiseera koreewwan keenya haa hiikaman ka jedhuuf dhaadannoolee kanneen biroonis dhaga'amaa turan. naannoo waltajjii isteediyamichaa haasaarraa dhageessisan cina ka ture amanaan tokko akkas jedhe.
ስሜ መግለጽ አልችልም እና ድምጻችን ይሰማ ድምጻችን ይሰማ Maqaa koo ibsuu hin danda'u sagaleen keenya dhaga'amu hawaasichi akkuma argitu isteediyamii akka hin seenne dhorkamee karaarra dhaabatee jira.
maayikiroofooniidhaan keessummaan tokko haasaa akka dhageessisan sagaleen gaafatu dhaga'ame ittaansuudhaanis sagalee mormii sirni sagadaa idilees battaluma raawwate namoota ayyaana sanarratti argaman keessaa tokko jaallanneen haasofsiistee jirti.
Ayyaana iid alfitrii ayyaaneffachuudhaaf mana keenya baanee yoo xiqqate hamma bakka shan faayin ta'a bakki nuti itti sakatta'amne poolisiin jeequmsa namatti barbaaduudhaan yeroo numa nurraa jalqabuu duraarraa qabee haala akkanaatiin nu geggeessuuf turan.
Nama mata mataatti sakatta'u moo nama keessaa filanii sakatta'u?
Nama keessaan filan ummatuma amantii islaamaa hordofu ummatuma gara sana deemuutti beekan iyyuu qabanii sakatta'anii sakatta'an kun isa seeraatii miti isa afaan nama maskuutii isa nama doorsisaati. Waan takka agarree miti waan biyya namaattis hojjetamu miti kun nama biyyan qaba jedhee keessa taa'utti.
Egaa akkuma beekamu duris ayyaanicha isteedeemii keessatti kan ayyaaneffatamu isa kanaaf lixxaniitu mormi keessan dhageessistan jechuu Qixa kan kootiin lixeen jira. Uummanni hamma karaa lama sadii afur shan hamma gaanu akkanumaan ta'anii warri jalatti aananu. Warri dudduubbaadhaan mormii isaanii itti dhageessisuu hin dhiinne dhiiga nama sheenanii hamma sa'aatii sadii hamma sagadamee addaan ba'amutti kadhannaan godhamee sirni ayyaanichaa geggeeffamee addaan ba'amutti.
Ayyaanichuma ayyaaneffatamuuti mormii dhageessisaa ture jechuudha amantoonni.
Ayyaanichuma irratti haasaa jala umgomii dhimma islaamaa warra haarawaa filatamee kana hin barbaanne keessattuu kan magaalaa Finfinnees hin barbaanne kan kan federaalaas hin barbaanne mormiidhaan yeroo jalli haasa'an haasaa jala dubbachuudhaan dhimmi kan keenya haa ilaalamu warri hidhaman nuuf haa hiikamu koreen kan keenya haa hiikamu nuti makarseessota miti islaamonni nagaadha jechuudhaan iyyuu dhaadannoo fi dhageessisaa oolan guyyaa addaadha.
Kana ta'uu isaatiin tarkaanfiin fudhatame jira achi isteedeemii keessatti.
Tarkaanfiin achi keessatti fudhatame hin jiru yeroo alatti gadi baanu.
Isteedeemiin ala.
Ee utuu jiri dhaadannoo ofii jedhaa gara mana isaanii deemanuu poolisiin beekama kaasanii uummata dhahaa deeminaan immoo uummata hidhaa oolan akkuma kanatti. Federaal poolis kan jedhamu takka warri sibiila uffatanii ilmaan namaa waanti jirri hambisan hin jiru rukuttaadhaan abbaa fedhan isa kaan fe'anii adeemuudhaan isa kaan immoo deebiidhaan dhahuudhaan akkan ofii kan kootii ija kan kootii argetti mana yaalaa xuqur ambassaa jedhamu achi nama hangaafadhuun qabaa achi goree jennaan gara nama kudha lamaatti achi sheene warri madaayo achi galchanii jiran amma sa'aatii saddeetii illee naannoo adda addaa irratti konkolaataadhaan olii gadi kan socho'an ofii ija kootiin argetti naannoo gara immoo takla imaanus anwaar masjid jedhamu sanarratti immoo ummata ayyaana agaraaruuf walitti qabanii darri gorsan ta'ee fuudhanii deemuudhaa ta'an ta'ee hin beeku ummata dhibbaa olitti lakkaa'amu walitti qabanii dhaabatanii nama oolanitti siqee gaafachuudhaa jedhee deema asirraa jechuudhaan nama ifannaadhaan achirraa nama oofuutti turin jechuudha.
Isteedeemii keessatti uummata mormii dhageessisaa ture kan calli jechisiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatame garuu hin jiru.
Hin jiru yeroo sana keessatti jarrisi sagantaa mataa isaa kan danda'e deemsifachuu waan barbaadanuufi hin barbaannes federaal poolisiin hin deemsifne kana jarri kun kan filatamanii seeraan ala seeraan ala waan filatamaniif kanaaf of mul'isanii ummatatti bahanii ummataan nu argaa nuti isinii filamnee jirra misooma fooyyessuudhaafisi nagaadhaafisi uma hundaafu nu isinii wajjin jirra jennaan waa tokko namni jalaa dhaggeeffatellee hin jiru koreen keenya hidhaman sun nuuf hiikamanu nuti bu'aa biyyattii kanaa barbaanna biyyattiin kun misoomuu barbaanna nu waa tokko wanti nu barbaannu hin jiru jechuudhaan uummanni guutuu guutuutti jala tufee addaan bahee jechaadha.
Duraan mootummaan ayyaana kana yookiin hiriira kana laalchisee akeekkachiisa kenne qaba ture.
Ee mootummaan hedduu kana kan waa'ee shororteessummaa haasawaa uummata kana akka shororteessummaatti fudhatteetuyyuu hin dubbata ture haa ta'u malee koree muslimootaa qaaqqiraa gara kilintoo kan jedhamu fuudhamanii jiran kuni manni murtiis kan qabee jiru dhimma sadi duwwaadha kan jarri gaafatan dhimmi sadan kuni gaafiin duraadha gomii dhimma islaamaadha ummanni muslimootaa haa fidatu malee mootummaan fidee akka nurra hin keenye lammaffaan awwaliyaa kan jedhamu mishinii ummata islaamaa kan ture ammas taanaan mootummaan harkatti hin galfatini ummanni islaamaadha boordii mataa isaa danda'e wal jijjiiree haa bulfatu sadaffaa immoo amantii ahbaash kan jedhamu biyya kan keenyaan kan waliin fudhanne nutti fideedha humnaan akka nu hin baachifne jechuudhaan manni kun gaafiin isaanii lafatti gatamee irra deemamaa ture akka dhoqqee godhame.
Egaa haalli kun har'a uumame booda sabaa himaa yookaan miidiyaan biyyaa waan dubbate qaba.
Miidiyaan biyyaa wanti inni dubbate hin jiru gara sichiitti dubbachuu hin danda'a kijiba oofu yeroo hundaa jarreewwan kun hiikamanu malee nagaan tokko illee hin argamu deebinaan immoo ammas biyyattii keessatti immoo misoomni gaariin illee in uumama jedhee hin eegu nama qixxa kan kootiin.
Mormii dhaga'amaa jiru kana kanneen morman keessaa tokko mallas kaachuun haasofsiisee ture akkas jedhu.
ትላልቅ ባለስልጣኖች መንገድ ሲገባቸው ብዙ ቦታ መሄድ የሚቻልበት መንገድ እያለ በራሳቸው ሌላ አንጎት ኦላኖት ሙን utuu danda'amu bakka garagaraatti iyyachuun utuurra jiraatu ofii isaanii ookkara uumanii rakkoo uumuu akkasumas uummaticha jeequudhaan nagaadhaan akka hin saganne gochuufi namoonni hidhamanii jiran ni jiru haa hiikaman jedhame akkuma kanneen biroo dhimmi isaanii qulqullaa'ee akka hiikaman seeraan qabamee mootummaan irratti dubbataa jira.
Baay'inni uummataa isa kana duraarra xiqqoo yoo ta'u kaan immoo ol seenuu fedhanis itti milkaa'uu hin dandeenye gama mootummaan akka ibsameef tarkaanfiiwwan inni fudhatu haqi tokko akka agarsiisutti biyyattii keessa sochii shororkeessotaaf leellistoota islaamummaa jiraa ka jedhu amantoota keessaa tokko tokko akka jedhanitti leellistummaa uumuu kanneen fedhan malee leellistoonni boombii hidhatanii jamaa barbadeessuu fedhan hin jiranii jedhu. ayyaana idaal faxir kan magaalaa finfinneetti kabajame kanarraa irratti humnootii nagaa eegsisan hedduu jiraachuu isaanis kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru.
Dhaggeeffatoota keenyaa ayyaana irraa kan ilaalchisee kanneen firaaf maatii isaaniitiif dhaamsa baga ittiin geessanii dabarsanii jiru.
Firoottan koo gandamaa Asmaanootti kan argaman obboleessa kiyya Jamaal Saadiq, Awwal Saadiqiif, Mahammad Amin Saadiq haadha kan koos Martiyyaa Abbaa Simbootiif baga ayyaana waggaa keessan kan jedhamu Bashir Saadiq magaalaa Taa'ifirra.
Firoottan koo godina Jimmaa aanaa sattammaa gandamaa Simaanootti argamaniif abbaa kan koo abbaa Yasaa abbaa Kumtaatiif haadha kan koo Sittiinaa abbaa Daffaariif akkasumas Addimiimaa Buraayyuutiif Naazimoo Aliyyiitiif Abidoo Aliyyiitiif Suudii Arabiyaa magaalaa Xaafitti kan argamu Yabalee Aliyyiitiif Mubashir Saadiqiif uummata muslimaa gandamaa Simaanootti argaman hundaaf Kalifaa Aliyyi Suudii Arabiyaa magaalaa Xaafirra.
aanaan isaa kan dabaretti warreen argaman obboleeyyan kiyyaa fi firoottan kiyyaa fi kanneen akka lubbuu kiyyaa jaalladhu saahiban kiyyaa ilmaan hammatalee hundaa fi firoottan kiyya hundumaa fi ilmaan oromoodhaa kan biyya keessa jiranii kan biyyoota alaatti argaman hundaanuu baga ayyaana idul fitrii bara kanaa ittiin isin ga'ee naajaanii waan muhammadiif ikkuman jirurraa galatooma.
سعود عربية مقالة رياض الرأي أجيب محمد زين أحمدي محمد زين أحمد فيروتنكم مران وبيانا عيد الفطر سنجين ناجياني
isheen jamaal suuda rabiyaarraa namoota baga ittiin isin ga'e jechuu barbaade jalqaba irratti uummata islaamaa maraaf ittaasuudhaan jiraattoota godina jimmaa aanaa limmuu sakkaatti argaman maraaf hiriyoota kiyya aanaa limmuu sakkaatti hiriyoota magaalaa komaatti argaman maraaf baga ittiin isin ga'een jedha.
Firoottan koo godina jimmaa aanaa sattammaa gandamaa ismaanootti argamaniif abbaa kan koo abbaa yabsaa abbaa moggaatiif haadha kan koo sittiinaa abbaa daffaariif akkasumas aadde miimaa buraayyuutiif naazimoo aliyyiitiif haafizuu aliyyiitiif uummata muslimaa gandamaa ismaanootti argaman hundaaf baga ayyaana idil fitriin bara kuma lamaa shanii isin ga'in jedha.
Godina Jimmaa aanaa sattammaa ganda siiqqaatti argaman firoottan koo abbaa koo sheekadir abbaa Gissaayiif haadha koo adde Badiree abbaa Garootiif obboleessa koo Nafsoo Kadiriif akkasuma Zaakir Kadiriif Xaayir Kadiriif hiriyaa koo Biyyaa Abduutiif Giddee Sayidiif uummata ganda siiqqaa argaman hundaanuu baga idil fitriin isin ga'ee naa jedhaa kan jedhe misbaahu kadir saudi arabiyaa magaalaa xaayif irraayi
namoota godina jimmaa aanaa sattammaa ganda sallaakootti argaman hundaaf baga rabbii ayyaana idil fitri hoggaan isin ga'e haadha kiyya rashiida abbaa fiixaa obboleessa kiyya abbaa kiyya qaasimaa abbaa fiixaa obboleessa kiyya takkas obboleetti kiyya aali kiyyaaf saba kiyyaaf ganda kiyyaaf baga rabbii ayyaana iidal fatra waggaatiin isin ga'e kan jedhu an maqaan isaa xaaruu qaasimaatti galatooma.
Maatii godina Absii aanaa minyaa ganda mallaqichoo fanda watti argaman abbaa koo obbo Sulxaanaa Unoo haadha koo adda Zayitishee imaama akkasumas firoottanii fi hiriyoottan koo maraanuu baga iidal faxiriin isin ga'e kan jedhu ankaamil sulxaan darabii haariyaa jirraayi.
Abbaa kan koo Zeenuu Usmaaniif haadha kiyya Jamaaliyaa Kaxii fi akkasuma obboleettii kan koo Firiyyaa Zeenuutiif Fooliyyaa Zeenuutii fi Mukshiidaa Zeenuutiin, Mukuliisaa Zeenuutiin, Munawwaraa Zeenuutiin, baga rabbii ayyaana sooma hiikaatiin isin ga'e kanan jedhu, Saudi Arabiyaa Xaayifirraa, maqaan kan koo Zaakir Zeenu.
Uummattoota Islaamaa mara kan kaabaa kan kibba jirtan hundaa'u baga Iidal Fitril Mubaarak kan isiniin jiru Shamsuu Adam Hassan. Yeroof jiruuf jireenyi koo Saudi Arabiyaa kutaa Riyaa keessaan jira nagayaan naa bula.
Ummaa tiyyaa Aashaa Sheekaatii fi abbaa koo Muhammad Muusaatii fi obboleen kiyya hundaa'u kan godina Harargee bahaa aanaa miidhagaa sabaa keessatti argamaniin baga ayyaana jalfitiriitiin isin ga'e naajaan ja'a akkasuma haramana kiyyaataniin akka agartuu kiyyaatti maalfadhoo kan jaaladhu Saafiyaa Jaabiriinis baga shigee ayyaana jalfitiriitiin naajaan jaanii galatooma jabaadha.
Amantoota musliimaa hundaanuu jiraattota aanaa baddannootii fi jiraattota araddaraasa jannataa keessaa'uu jiraattota wiirtuu wanta callaatiin baga ittiin isin ga'een jaa iid mubaarak zihaadii suudiirraayi.
Obboleeyyan kiyya kan aanaa biroo araddaa magartootti argaman Ahmad Yuusufii fi Abdulkarim Yuusufii fi akkasumas Haardii Ajaali Abdurmaaniif baga ayyaana Iidil Fixri isiniin ga'e haa isiniin jedhu an Ibrahim Yuusuf Suudi Arabiyaa Makkatul Mukarramaarra.
dhaamsi keessan kana qofa miti dhaggeeffatoota keenya manzuumaa kanaa booda itti deebina.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله بسم الله جريج القبدر الرحمن الرحيم رحمة مسارة الحمد لله نعم سندرة قالت عيساتي قلوك إنجارة الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوال وأصحابه تابع تمره جرى ديم كرامة فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارون كيت ربي سنقلتي فدا يادك يا سمن افقر قرسي فدا أمري لا فاجبا ستن ارقي فدا شرين سيف جني عن ستن بقدا زنبي كو سرارا سيرك برباددا يا رب اغفر لنا أنك نسكدا ملك دنيا آخرة أنتم نبددا أهاجان كن يقدالا ببكى نوبه على نبيك خير خلق الله لا شريك لك كما لوانجرو موتي موت واني عزيز يا جبارو يا كنبرينك مو أركم كيجرو أبا فدشوم أبا فدشارو قوفتا جبسي غيو كلو غرغارو نيارغون دوام مخلوق نتجرو jaara karaa haqqee irratti wal gargaaru kan baatila deegee haqqee gadi jaaru ammas ni beeka kan jaalleen har'a jiru jaara haqqee deegee baatila ijaaru ejumaan ilaalaa hin jarjaru naaru namanni qajeelchee eenyutu jijjiiru namanni jallisees kan qajeelchu hin jiru.
Raayyaa Abbaa Maccaa maanzumaa kanaaf guddaan galatoomsadha dhaggeeffatoota keenya dhaamsi keessan hafe immoo kunooti.
abbaa koo godina jimmaa aanaa sigimoo gandadaa faraatti kan argamu qaasimaa urgeessaatiif akkasumas haadha koo saadiyyaa qadiriif obboleessa koo taariq qaasimaatiif zawiyyaa qaasimaatiif amadiin qaasimaatiin baga ayyaana iidal fitriitiin isin ga'e jechuu barbaada galatooma.
jimmaa aanaa oomoon addaa ganda burqaa sidaatti kan argamanu abbaa kan koo sheek muhammad abbaa bugee haadha kan koo shukrii shee muhammad obboleeyyan kan koo hunda akkasuma kan baay'ee jaallannamuu fi kan baay'ee itti gammannu obboleessa keenya raayyaa abbaa macaa achuma kan waashintan diisii kan jiruu fi baga idil fixriitiin isin geessin jedha taajuu shee mahammadin jedhama saawud arabiyaa makka irraayyii idil mubaarak isinin jedha ummata islaamaa hundaafuu kan baranaa kan bara'e jedhi isinin geessinin jedha ani jiloo qocooti suufiin isaa nagatti naa jiraadha galatooma.
Firoota kiyya kaa biyya jiran keessattuu gandamaan nyaala gabraa obboleeyyan kiyyaa fi firoota kiyya cufaaf baga eeda soomatiin isin ga'ee obboleessi kiyya jamaal qaadii moomannoo qaadii saifuu qaadii harmana kiyyaa kaame hamid zara jindi ilmaan kiyyaa amir madad beekal madad rawda caaltuu qabuula maliikaa muniira sabboontu fi haadha isaan cufaanu baga ittiin geessan isaanin jedha ammas firoota kiyya ka biroo baga ittiin geettan jedha magaalaa seenpool irraayi madad bashiir
hiriyoota kiyya kaniin gandatti biraa deeme aadami bira wadaay maamad abdoo huseenii wajjin abraahim maamad aliyiitii wajjiniini abbaa kiyya maama muusaa umar obboleessa kiyya umar maama muusaa usmaan maama muusaa kan amma magaalaa yaman keessa jiru wajjiniin baga iidal ramadaanaatiin isin ga'een jaa galatooma ama maama muusaa suudi arabiyaa huduuda urdunirraa
hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga rabbiin iidal fixri kan bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi soddomii afreeffachaa kana isin ga'e kanan jedhu ani hasan usumaan maqaa suudi arabiyaa maqaa riyaadhitti nagaa
ummata hordoftoota amantii islaamaa baga rabbi iidal fixri isin ga'e kan kana jedhe mahammad alii firaashi sandaga doorba
duraan dursee assalaamu alaikum abbaa koo maamman nuur abbaa boor makka abbaa gosaa obboleessa koo suntaal maamman nuur abbaa boor duulaa maamman nuur abbaa boor gayyaa koo gayyaa koo suusee muraasiin obboleessa koo ajiibuu maamman nuur abbaa boor bagayyaana waggaa ittiin isiniin ga'in jedha suudii arabiyaa kan bilbile taajuu maamman nuur abbaa boor wadaajo
ana giddi ibraahim magaalaa riyaadirraa warra koo fadiilaa abbaa biyyaatiif obboleettii kan koo suntaalee abbaas maliif eessuma kan koo mukuwan waliif naamaduu sinnaatiif mu'ee sinnaatiif naasir sinnaatiif abbaasii abbaabaatiitiif dhaamsa kan koo naa dabarsa magaalaa riyaadirra
haala koo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu sittiinaa baashir obboleessa koo maammee nagdasaatii fi wasiira koo Aliyyi Direessoo maafi obboleessa koo Abdaariyyi maqaa ayyaana Iidal Fitiriif hin geenyedha.
Bakkan koo godina Jimmaa aanaa Santammaa gandamaa Asmaanootti argaman Jamoo Biraayyuutiif haadha kan koo Zakiinaa Abduutiif obboleessa koo Fuwaadii Jamootiif Ridwaan Jamootiif uummata musliimaa maraan baga ayyaana Iidal Fitiriitiin isin ga'e naan jedha. Fadiluu Jamoo Suudii Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa galatoomaa.
godina jimmaa aasattammaa gandamaa asmaanootti kan argamanu haadha koo maamunaa abbaa duleessaatiif akkasuma haadha banaa koo guberee abbaa murkaatiif oftee baamachaa akkasuma mucaa koo maammad taanuuraatiif muwaajennuuraa akkasuma hiriyaa koo ishee sintaal abbaa garootii shamsu aliyyii muktaar kadiriif awwal suleemaan akkana khaliifaa adam uummata musliimaraaf baga rabbiin ayyaana idal faxee kenisiin ta'e kanan jedhu nuuraa faaris suudii arabiyaa magaalaa xaayifirraa haadha koo saarraashee usumaaniif obboleessa koo nadiif faaris sharii shamsuu sundaal shamsuu obbo shamsuu abdurrahim godina jimmaa aanaa sikimoo ganda yallaa alliyaa keessatti kan argamu baga ayyaana iidal fixiriitiin isin ga'e kanan jedhu suudii arabiyaa magaalaa xaayifirraa
Warroota amantii musliimaatiin guutuudhaan baga isiniin ga'e ilmaan Oromoo kaaba kibba baha dhihaa Awurooppaa fi Ameerikaa fi Afrikaa fi Eeshiyaa keessa jirtan baga isiniin ga'e jedha. Baqataa jaarraa hayaatoo makkatul mukarrama irraa galatoomaa isiniin jedhu.
Egaa dhaggeeffatoota keenyaa akka dabarsinuuf kan yeroon isaa nuuf eeyyame kanuma kabaranaa akka bara gariisniin jenna Eid Mubaarak.
Hajaan keenya guddaadha mee bakka nu gahee alaa nabiyya khayru khalqillaahi. Laa shariika lakaa kee malee waan jiru. mootii mootuwwani azizi yaa jabbaaru yaa kan abdiin kamuu harkuma kee jedhu abbaa fedhe shumee abbaa fedhe shaaru gooftaa cabsee ga'ee okkoluu gargaaru ni arga hunda waa makhluuqni jiru jiru. Jaara karaa haqqii irratti wal gargaaru kan baatila diigee haqqee gadi ijaaru ammas ni beeka kan jaalli narra jiru jaara haqqee diigee baatila ijaaru ejumaan ilaalaa hin jarjaru naaru. namanni qajeelchee eenyutu jijjiiru namanni jallisees kan qajeelchu hin jiru